iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ndabasuhuje mwese ndi Jeffrey mutago mubaha ikaze mu biganiro tugiye kubagezaho muri aka kanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki ikaze mu makuru yacu muri iki gitondo amakuru yo mu biyaga bigari cyohereye mu burundi aho umukuru w'ishyaka rya uprona asaba urubyiruko rwo muri iryo shyaka gukorana umwete rukageza igihugu ku rugero rwo kwigenga mu by'ubukungu olivier nkurunziza yabivuze ejo kuwa gatanu igihe hibukwaga imyaka mirongo itandatu n'ibiri ishize umuganwa louis rwagasore waharaniye ubwigenge bw'uburundi yishwe eloge willy kaneza uyu munsi iprona yatsinze itsinda kuko mwabishatse mbere igiye gushinga leta y'uburundi ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe ayo namwe mu majambo nkoramutima yashikirijwe n'umuganwa Louis Rwagasore igihe umugambwe wiwe watsinze amatora mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe ukwezi kumwe imbere yuko yicwa ku ntatemwa yiwe iri ku musozi wa Vugizo uhanamiye murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura uyu munsi yongeye gusamirana hari indongozi z'umugambwe Ipona abakunzi babo na bamwe mu bategetsi bari baroye gushiraho ingori z'amashurwe hari n'abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura hamwe no mu gisagara ca Bujumbura imbere yaho mu nkuka ya misa vikeri mukuru wa diocese nkuru ya bujumbura natore rugeri nyange yibukije ko umugera w'amacakubiri rwagasore yarwanya n'ubu kibonekeza mu barundi araheza abasaba kuvavanura nayo ko amacakubiri ntarahera aho iwacu mu burundi hari ay'amoko n'ahagabanuka ntahera mu mugambi uyu canke uriya abari muri ukumva aho kunywana barigabura canke umugambi uyu n'uriya ugasanga barabana y'ingwe igihe badahiganye ubuhongo amacakubiri y'intara ntagura uramutse umugambi w'abadasigana iprona muri kino gihe yahamagariye abarundi bose kugira rwabo iragi ry'incungu y'ukwikukira afatiye ku myaka mirongo ibiri n'icenda yishwe afise yasabye urwaruka kumwubahisha mu kurondera ukwikukira k'uburundi mu by'ubutunzi olivier nkurunziza ijambo ryiwe riracyafise akanovera kuko inyuma yiwe abarundi twaragandaguranye igihe caguha agasore nta mpunzi zariho ubu dufise impunzi abanyibiturire baracyariho umukuru w'igihugu yaba yabivuze ubutungane bugorama ikimanza twohimiriza urwaruka bamenye yuko igihugu batorindira ko bazomara imyaka ijana bazomara imyaka mirongo itanu ko bategereza gutangura hakiri kare ko rwagasore yaduhaye intara yo kwikukira mu bya politike ko dukeneye intara yo kwikukira mu by'ubutunzi nayo kuko biracaboneka ko hakiriho ubukene hakiriho agashomeri ubutigaba ntiyigaburire ategerezwa kwama buri munsi akora iby'uwo muntu amutegetse umukuru w'umugambwe kodebuke fanibizi yasiguriye ijwi rya amerika ko rwagasore ari icyitegererezo cy'ibihe byose c'ubumwe ugushira imbere inyungu z'igihugu n'ubutwari muri kino gihugu cacu cugarijwe cane n'ibibazo vy'ubukene bigaragara yuko bisaba yuko umuntu wese yitanga bivuye mu guharanira uburongozi bwiza kuko ivyerekeye iterambere ry'igihugu kuko umuganwa doviko ugasore bivuze umushinge wavyo no kuronka uburongozi bwiza kuva hasi gushika hejuru abarundi twoshishikara tugira umutima wo gutsinda ubwoba wo kwitangira igihugu naho twabona umenga ivyo turiko turakora birashobora gutuma tugira ingaruka mbi tukagira iryo ragi ryo kwama tugira umutima wo kwitangira igihugu ko muri ino minsi turabona yuko umenga abarundi benshi basigaye bagendera mu bwoba bamwe mu banyagihugu nk'uyu mugabo wo mu gisagara c'ubutunzi bujumbura yabwiye ijwi rya amerika ko kubona abarundi barya utwabo ata kiboko c'umukoroni kibari ku mugongo ari intambwe ikomeye bakesha umuganwa rwirwa gasore kera basokuru baratunga inka ntibanywa amata bagatunga inkoko ntibarya amagi kama bakubitwa ibimoko ariko twebwe ivyonyi ububunya kuri twebwe ntavyo tubona bitubako yarabitupuyeko aradukurako ababirigi babidushirako twebwe twisunze ivyo yakoze natwe twokorera igihugu cacu uyu munsi ushitse mu gihe habaye ukwiyunga hagati y'impande zibiri z'umugambo iprona inyuma y'imyaka irenga cumi olivier nkurunziza burongoye avuga ko byose byumvikanywe ko kugira umugambwe usubirana iteka wamanye twaremeranije neza yuko mu ndongozi z'umugambwe tugiye gukorana no gushigikirana bavuze bati ntituje gusenyura inzego ziriho ntituje gukuraho uburongozi ahubwo tuje kubushigikira evaniste ngayimpenda umukuru w'ishami rya iprona ritari ryemewe n'amategeko ko yabwiye ijwi rya amerika kuko kwiyunga kuje hageze avuga yisunze amajwi y'uwo mugambwe wari usigaye uronka mu matora avuga ko ari agaterasoni buriya matora amajwi warose ibihumbi mirongo ibiri urabona yuko ku matora akurikira umugambi utagiye mu gihe kandi ushigikizwe umugambi uhabwenda akagira ku munsi nk'uyu mu gihugu cyose habikonje ariko nta jambo perezida ashikiriza abarundi nko ku yindi minsi mikuru y'igihugu umukuru w'igihugu yashimye guca ku rubuga rwiwe rwa x ruzwi nka twitter mu kwifatanya n'abarundi kuri uno munsi twaramutse twibuka imyaka mirongo itandatu n'ibiri irangiye incungu yo kwikukira k'uburundi igandaguwe tuzirikane kandi fame tugendera mu gushira mu ngiro bimwe mu vyashikirije ati ntitwemere uwushaka kudutesha iteka n'itekane mu guteza imbere igihugu nayo imihimbiri abasuma n'abambuzi bazohanwa bimwe bikomeye niko yanditse perezida ndayishimiye yasozereye ubutumwa bwiwe agira ati iri ragi ni ukurigendera ntituzohemukira na rimwe uwiguza igihugu cacu umuganwa ruwirwa gasore abanyonora ubutunzi bw'igihugu ntituzobihanganira niharamba amahoro iteka n'itekane ry'uburundi eroje urikaneza ijwi rya amerika tuve mu burundi tujye mu rwanda aho urukiko rukuru rwo muri icyo gihugu hejuru rwakatiye ishimwe jedene uzwi nka prince kid gufunga imyaka itanu no gutanga ihazabu ya miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u rwanda nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato eric bagira ubusa yari mu rukiko umucamanza mu rukiko rukuru byamufashe byibura igihe kigera mu isaha asoma imikirize y'urubanza bwana diedone ishimwe bakunze kwita prince kid aregwamo n'ubushinjacyaha uregwa ntiyari mu cyumba cy'urukiko ndetse n'abamwunganira mu rwego rw'amategeko hagaragaye gusa uruhande rw'ubushinjacyaha ni mu rubanza rw'ubujurire nyuma y'aho urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rumugize umwere mu guhanisha uregwa igihano cy'igifungo cy'imyaka itanu n'ihazabu ya miliyoni ebyiri umucamanza mu rukiko rukuru yavuze ko umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yabuze ugushishoza mu cyemezo yafashe cyo kugira umwere prince kid amaperereza yakozwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu yemeza ko ishimwe yasambanyaga bamwe mu bakobwa bitabiraga amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda ndetse na bamwe mu batwaye amakamba muri ayo marushanwa abakobwa bamushinja bavuga ko yabikoze yitwaza ububasha yari afite muri rwanda inspiration backup yateguraga ayo marushanwa uwahawe izina rya bmf ubushinjacyaha bwemeza ko uregwa yamukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato nta bushake bwuzuye afite nyuma yo kumuha ibisindisha ku nyandiko bamwe muri abo bakobwa bakoreye imbere ya noteri bavuguruza ubuhamya batanze mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha urukiko rukuru rwaziteye utwatsi nicyo kimwe n'ubuhamya batangiye mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge abo bakobwa bemeza ko prince kid atabahohoteye nyamara mu bugenzacyaha barabyemeye urukiko rukuru rwanzuye ko umutangabuhamya wivuguruje cyangwa wahinduye imvugo atari we wo guha agaciro ubuhamya bwe bigenwa n'urukiko rwavuze ko ibyo babajijweho mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha ari byo bifite agaciro bkf avuga ko ishimwe yamusambanyije mu bihe bidasanzwe byaguma mu rugo amuha amafaranga yo kumutunga na musaza we no kwishyura ishuri urukiko rukuru rukavuga ko urukiko rwabanje rutagaragaje niba uko kwemera gusambana n'uregwa kwari kuzuye umucamanza mu rukiko rukuru yavuze ko uwamubanjirije atashishoje bituma aha agaciro ibimenyetso by'uregwa kandi bishidikanywaho nyuma y'iryo sesengura umucamanza mu rukiko rukuru yatangaje ko uregwa hamwe n'ibyaha bibiri icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'icyaha cyo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina umucamanza yamuhanaguyeho icyaha cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano imibonano mpuzabitsina umucamanza yavuze ko ibyaha bihama prince kid bigize impurirane mbonezamugambi yavuze ko yagombye kuba amuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka cumi n'itandatu n'ihazabu ya miliyoni ebyiri z'amafaranga y'amanyarwanda yamugabanyirije ibihano amukatira gufunga imyaka itanu no gutanga ihazabu ya miliyoni ebyiri yavuze ko hari ku nshuro ya mbere uregwa ahanwa n'inkiko umucamanza kandi yategetse ko ishimwe diedone bakunze kwita prince kid agomba kwishyura amagarama y'urubanza angana n'amafaranga ibihumbi mirongo ine uko yagendaga asoma ingingo ku yindi yumvikanisha kuregwa ahamwe n'ibyaha ni nako abakunzi be bari baje kumva urubanza bagendaga bahaguruka umwe umwe bagataha bimyoza ijwi rya amerika ntiryabashije kubona uruhande rwatsinzwe ngo rimenye uko rugiye kwitwara hari umunyamategeko watubwiye ko uru rwego prince kid yatsindiweho arirwo rwa nyuma uwo munyamategeko yatubwiye ko igishoboka ku ruhande rwatsinzwe ari ukwandikira perezida w'urukiko rw'ubujurire rutakamba rumusaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane ibyo akabikora mu gihe kitarenze iminsi mirongo itatu yatubwiye ko kuba prince kid hari ku nshuro ya mbere atsinzwe muri uru rubanza ibyo bimuha amahirwe yo kuba igihe yakwandikira urukiko rw'ubujurire bamwumva vuba mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nibwo urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwari rwagize umwere ishimwe kuri ibi byaha byose rutegeka ko ahita asohoka muri gereza aregwa ibyaha byo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri intandaro ni amakuru yagaragaye mu bitangazamakuru bitandukanye by'imbere mu gihugu avuga ko mu marushanwa ya nyampinga w'u rwanda habamo ruswa ishingiye ku gitsina byateye urwego rw'ubugenzacyaha kubikoraho iperereza ruhereye ku itumanaho rya ishimwe nibutse ko yahoze kuri iki kigo rwanda inspiration backup cyateguraga amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda kuva prince kid yafungwa ku rwego rwa mbere ayo marushanwa yakurikirwaga n'abatari bake hirya no hino ku isi mu rwego rw'imyidagaduro ubutegetsi bwabaye buyahagaritse mu buryo bw'isu bw'agateganyo ahabaye uruhusa ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
abasirikare b'amahoro umunani ba onu kuri uyu wa kane bahagaritswe ku mirimo kandi batabwa muri yombi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko umutegetsi wa onu yabivuze baravugwaho ihohotera rishingiye ku gitsina bitwaje umwanya barimo ejeni mukankunshi ejo kuwa gatatu umuryango w'abibumbye wavuze ko wafashe ingamba zikomeye ushingiye ku makuru avugwa ku myitwarire mibi y'izo ngabo zibungabunga umutekano abo basirikare bashinzwe kubungabunga amahoro ntibashobora gusohoka kuzageza habonetse amakuru arambuye hagakorwa n'iperereza ryuzuye umwe mu bayobozi bakuru b'umuryango w'abibumbye utari ufite uruhushya rwo kugira byinshi avuga kuri iki kibazo yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika the associated press ko abo basirikare umunani baturuka muri afurika y'epfo bafungiye mu mujyi wa beni mu ntara ya kivu ya ruguru nyuma yo gufatanwa indaya mu kabari batari bafite uruhushya rwo kujyamo nyuma y'amasaha y'umukwabo mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi hatanzwe ibirego ibihumbi bibiri bijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina n'irindi ritandukanye byarezwe intumwa za onu mu mpande zose z'isi ku myaka cumi n'ibiri yari ishize ibirenga magana arindwi byabereye muri repubulika ya demokarasi ya kongo urakoze Eugenie Mukankusi ku makuru avugwa ku Rwanda Thomas Nahimana washinze ishyaka yishema aravuga ko atakiri umunyamuryango waryo ko ahubwo ari muri leta ikorera mu buhungiro kuri wa kane abayobozi b'ishyaka ishema batangaje ko atakiri mu barigize bimwe mu byo bamujijije nuko yatangaje ko aziyamamaza mu matora mukuru w'igihugu azaba mu Rwanda mu mwaka 2024 naganiriye nawe ntangira mubaza iby'iyo gahunda gahunda yo kwiyamamaza ibyashize imyaka irindwi mu rwego rw'ishyaka ishema icyo gihe navuze ko nzajya mu matora tubyumvikana abo n'abo twakoranaga ndahaguruka ndagenda ntitwabashije kugera mu rwanda kubera ko twageze i nairobi ubutegetsi bw'u rwanda bukabuza intege kudutwara ku kibazo umajije rero cyo kuvuga ngo ni iki cyahindutse oh hahindutse byinshi cyane ari twebwe twagize egisperiyanse hanyuma ukurikije ibibazo biri mu rwanda n'ibiri mu karere wakwereka abantu bari gupfira hariya muri kongo ubutegetsi bw'u rwanda bubohereza kurwana mu ntambara zidasobanutse ubu twateye intambwe kuba twabasha no kuganira n'abategetsi bo muri kariya karere duherutse kwakirwa na perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo turaganira tugana ku bibazo biriho hariya tumubwira na gahunda dufite yuko tukiri mu rugamba rwo guharanira impinduka mu rwanda ibyo rero twebwe dufite icyizere gikomeye cyane kandi si icyizere gusa turi kubiharanira tuzanabirwanirira tuzajyayo tuzajyayo kwiyamamaza mbese nujya kwiyamamaza uziyamamazanya nande ko nigeze kukumva uvuga yuko perezida kagame atakiriho uzahangana nande muri aya matora ko we yavuze ko azaba ahari urakoze kumva icyo kibazo ntabwo ari njyewe ugena abakandida bo mu ishyaka fpr uwo rizatanga tuzahangana n'uwo ubu niba perezida kagame akiriho nyine ubwo tuzamubona ikibazo kiri ko ntigeze mvuga ko namwishe ntabwo uwo fpr izashyira imbere tuzahangana mu matora abaturage badukiranure mukanya uravuze ngo wahuye na perezida felix cisekedi ni ibiki mwaganiriye bihangayikishije akarere k'ibiyaga bigari mutuganirire neza cyane nagira ngo mbanze rwose mushime niba ajya yumva ikinyarwanda akumva nk'ibi tuganiriye nabonye ari umugabo eh, usobanukiwe ujijutse kandi ushakira amahoro akarere twaganiriye rwose ku bibazo eh, biduha bihangayikishije mbere na mbere u rwanda na kongo nka kiriya kiriya ntambara avuga ko abategetsi b'u rwanda rwose bendereza kongo bagateza intambara aho kugira ngo babane mu mahoro mbese yakwakiriye nkandi yakwakiriye nka nk'umuyobozi wa ya leta uvuga ko uyobora ikorera mu buhungiro yakwakiriye nka perezida w'ishema yakwakiriye nk'umunyarwanda yakwakiriye nkandi urabona ko nta unyerera ngo agwe kwa perezida wa repubulika twakoze idosiye yo kumusaba umubonano nka perezida wa guverinoma y'u rwanda ikorera mu buhungiro nuko yanyakiriye none abantu bo mu ishyaka ishema pati baraye bafashe icyemezo cyo kuvuga yuko baguhagaritse mu ishyaka icyo cyemezo wacyakiriye ute ibyo ngibyo ntabwo nshaka kubitindaho kubera ko iryo shyaka ninjye warishinze ntawe ubiyobewe ndi kumwe n'aba- n'abandi kuri twebwe hari igihe cyageze muri iyo nzira yose twakoze tubona ko igihe cy'amashyaka yo mu buhungiro kigoye cyanarangiye nibwo twahisemo gushinga guverinoma y'u rwanda ikorera mu buhungiro aba ariyo dukoreramo aba ariyo duteza imbere kuko twabonaga ariyo forumire nshyashya abantu bafatanya ari benshi bati- batibumbiye mu gashyaka kangana urwara hakaza abaturutse hirya no hino noneho tugafatanya iyo niyo nzira nagiyemo ibindi abo bavuga ngo ngo ngo basezerera abantu muzabibabaze ubwo bazabibasobanurira urakoze ariko kuba ugiye kuba umukandida uzaba umukandida ku giti cyawe ntabwo uzaba uri umukandida w'ishema ndakubwira ko njyewe mfite gurupe irenze kuri ishaka ishami hari uwandusha kurimenya ko ari njyewe wari wari warishinze mfite gurupe mfite ikipe mfite organizasiyo irenze kure kure kure ifite ubushobozi bukubye inshuro igihumbi i- iryo shyaka nari narashinze yitwa guverinoma y'u rwanda ikorera mu buhungiro niyo ma- niyo yakoze gahunda irabitekereza dukora na sitarateji irantoranya irabitangaza nta nubwo ari ibyo wabitangaje ni guverinoma y'u rwanda ikorera mu buhungiro yabitangaje none ubushize ntiwashoboye kwinjira mu rwanda nuko wavugaga igihe cyo kwiyamamaza cyari kigeze ubu nanone kiregereje nuramuka udashoboye ku- kwemererwa kujya mu rwanda uziyamamariza he Eh, eh, eh, eh, eh, eh, kuvuga ibyo no gutekereza ibyo mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ntabwo warangije kumva ko twiyongereye ubushobozi mu rwanda tuzajyaho nta n'uzaduhagarika noneho baduhagaritse ngo ngo ngo ngo ntitwurire indege ubu ni iki cyemeza ko tutagenda mu ndege itari iyo y'abantu bose twaba twagenda no mu yacu ubushobozi bwariyongereye tuzajya mu rwanda abanyarwanda batwitegure ndabibasezeranije niba amatora azabaho tuzaba tuyarimo kandi nibareba nabi tuzayatsinda niba uvuga yuko nibanakubuza kwinjira uzinjira ku ngufu none se no kwiyamamaza uziyamamaza ku ngufu erega ubu twavuze ko eh, dutanze kandidatire kandi ko tuzajyayo mwizere akazi kari hano hagati gashobora kubyara ibyo mu gifaransa bita raporo de force izatuma bikingura urubuga rufunze tugakuramo ibihato byose byari birimo ku buryo tubasha kwinjira tukajya mu matora uko bikwiye ako kazi mukadutegereze ko niko ka politiki tugiye gukora muri iki gihe Thomas Nahimana uvuga ko waziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ine ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika murakoze cyane
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umuryango mpuzamahanga onu wongereye igihe cy'umwaka umwe intumwa yawo mu byerekeye uburenganzira bwa muntu mu burundi onu isanga hari ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu rigomba gukurikiranirwa hafi pierre claver niyo nkuru uwari mu matora y'inama nkuru ijejwe agateka ka zina muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni i geneve yabwiye ijwi ry'amerika ko igikorwa cyo kongereza ikiringo c'intumwa ya oni mu burundi leta yateye impari nyinshi ico kiringo ca fortune gaeta zongo w'umunyaburukina faso congerejwe umwaka umwe mu bihugu mirongo ine n'indwi vyagize uruhara muri ayo matora inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa kane ibihugu mirongo ibiri vyashigikiye ko ico kiringo congerezwa cumi muri ivyo biraciyamiriza nayo cumi n'indwi ntaco vyashimye kubivuga ko igisata kijejwe agateka kazina muntu ca oni kibona ko iyo ntumwa igifise akazi kenshi ko guherekeza uburundi gushika kuyubahirizwa nyazina ry'agateka kazina muntu iyi ngingo yafashwe yari imaze iminsi yifuzwa cyane n'amashyirahamwe atandukanye akorera mu burundi harimo na mpuzamakungu nka human rights watch y'abanyamerika n'ayandi armel niyongere atwara akati burundi rimwe muri ayo asigura ko ari insinzi y'urugamba bari bamazemwo igihe kuri mikoro y'ijwi ry'amerika niyongere yashikirije ko iyo icyo kirengo kitongerezwa ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu yobandanirije mu kanywa ababo atawusemerera kugira ubwo bwicanyi buri ku buraba kugira aya mabi ariko aribonekeza mu burundi ntabwo umanyegejwe amakungu amenye ibyerekeye agateka kazina muntu uko byifashe mu burundi habandanye hibonekeza ihungabanya agateka na muntu ukudahana aho abo bantu bose bakora ibyaha by'ubwicanyi ibyaha byo kunyuruza abantu ibyaha byo gufata abigeme n'abakenyezi ku nguvu baguma badakorwa ko ikindi usaba ni uko bakamuha uburenganzira bwo kugenda kugendera uburundi ariko ku rundi ruhande n'umubabaro mwinshi ku mashami arenga mirongo ine akorera ku butaka bw'uburundi aya yaheruka kwandikira oni yiyamiriza iyo ntumwa gerard hakizimana atwara forikone f ku izina rya bagenzi we yabwiye ijwi ry'amerika ko iyo ntumwa ataco imariye uburundi kiretse gucafuza ico gihugu kuko ataco yigeze akora kandi ata raporo nyakuri yigeze asohora kiretse ko yahaye amatwi bansumira ndatifuza ko agateka kazina muntu gatsimbatara mu gihugu turemeza ko agateka kazina muntu kifashe neza kiretse ko uh, ari muri politiki yo guhiga akazi eh, no kwerekana ko ibintu bitagenda hari abamaze gukurwa mu mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare ibyo byose byerekana ko ibikorwa byo gutsinda perezida utekana n'umuntu biguma bikorwa kandi bikomeye iyo ngingo y'ishami mpuzamakungu oni ije inyuma y'aho burundi butorewe mu bihugu bigize inama nkuru y'agateka kazina muntu yamara iyo ngingo yafashwe icyo gihugu kitaratangura kuja mu matora fortune gareta zongo yiyemeje kubandanya akurikirana gufi bibera mu burundi yongeye gusaba ko icyo gihugu comuha uburenganzira bwo kwishikira ku rubuga ni mu gihe kuva agenwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe atarapahonyojeyo ikirenge n'ubu amahirwe yo kwemererwa kujayo si menshi kuko uburundi bwamye bwiyamiriza iyo ntumwa ya onu co kimwe no mugwi w'amatohoza yasubiriye umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu ambasaderi arubere nshingiro ntiyashimye ko twitaba ariko yabwiye bagenzi bacu bakoreye bujumbura ko iyo ngingo ari iya politike kandi ko ataburemere ifise kuko abayitoye ari bo bake ugereranije n'abayihakanye kongera ko abataco bayivuze ko shingiro yongeye ati inama ijejwe umutekano ya oni irasubiye kwerekana ko itigeze isohoka mu mutamana w'itembagazwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho burundi bwaburizamwo umugambi mubi w'abashigikirana n'iyo nama ya oni muri izo ngingo kubw'userukira uburundi geneve mu busuwise ambasaderi elisa nkirabirori iyo ntumwa ikorana n'abansi b'igihugu aserukira uburundi buratekanye n'amahoro turi ku kivi cy'iterambere cyo kurwanya ubukene ni bande bamuja mu matwi ko womenga ashaka ko umugambwe cndfdd uva ku butegetsi ashaka kuhashira nde raba namwe asigaye avugira umugambwe umwe utavuga rumwe na leta senel mu gihe hari imigambwe irenga mirongo ine mu burundi intumwa idasanzwe ya oni mu byerekeye agateka kazina muntu ifise inshingano zo kuba ijisho rya oni mu burundi muri icyo gisata gufasha inzego za leta kubahiriza agateka kazina muntu kwakira ibirego n'inkuru zerekeye icyo gisata nk'abahohotewe n'ababorejwe igufa guhanura leta gushyira umukono no kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu no guhanura abigenga bo mu mashirahamwe yigenga no mu w'igihugu kugira ngo banoganze iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu oni yemeye kandi kongera uburyo bukoreshwa n'iyo ntumwa kugira ngo arangure neza akazi kiwe pyeklave niyo nkuru ku bw'ijwi ry'amerika amazi meza ni isoko y'ubuzima abatuye muri site sobel muri komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura baravuga ko batakivoma amazi y'ikiziba yo mu ruzi mpanda kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cumi bahawe amazi meza inkuru irambuye tiyarive ndayishimiye tubyakira neza rwose kuko turoroherwa ku bana amagara yacu guteka ko hari hariho hagiye kunyuze indugumba gusa ninjya mu nkatora ibumba nkambura impuzu nkagenda nkavoma nkaza nkoga aba ni bamwe mu banyagihugu abakunzi b'ijwi rya amerika basanze bariko baravoma amazi meza muri site sobere iri muri zone marambya komine mutimbozi intara ya bujumbura bavuga ko bashimishijwe no kubona kuri ubu bariko baravoma amazi meza kuri ubu turashima kuko baduhorera ijoro ubu n'abajya ba unisefu baduca amazi no kuri n'imitende no kuri cyane yo kunywa amazi ngo kubera araza turashima amazi ariho turayaronka yumva neza kubera ko twari dukenye amazi yo- yo koga no guteka ariko ubu turonka amazi yo kwihumura bavuga kandi ko bahora bafata urugendo runini baja kurondera amazi bakoresha mu miryango yabo hararigeze turaronka tukagenda kuza kuyakoreye kure tuze twikoreye ibido urumva ntiwasubirayo kugira ngo uzane iyindi bido byaturuhisha mugabo baradukoreye amajorojiki igihe yagura bw'amazi twakuriyeho nyamuriki iyo kuri kenze ni kure ko twasanga nk'imbere tutayiha amafaranga igihumbi cyangwa se inarenga kuko tutagisizera abandi nabo bavuga ko bahora bikora ku mazi yose babonye n'aho yoba mabi na cane cane ayo mu ruzi impanda kandi rusa nabi cane abana nabo nyine tukagiye mu mpanda eh, ingaruka benzema ya- ya- yari yari irimwo ko wagiye twashira nko kuyavuma tugasangamo nk'umucafu umwanda urimo nyine mu mabido abantu bacaze baramesiramo ibyahi twatanye niko vyo yuko badutera ingwara amaze iminsi imbere bagwara vyema no kwa muganga baragiye abo banyagihugu banavuga ko isuku kuri ubu ryifashe neza haba ku mubiri n'aho baba kuko mbere ngo boga gake gashoboka kubera kubura amazi twigata amazi yarahari n'ukuri twari tunyari urumva kugira ukuri ibidohare bimwe kandi bikoresha ibintu by'isuku urumva cyari ikibazo ariko ubu ni ukuri ubu turashima ku buryo amazi ahari dukoresha isuku nubwo umuntu aba yumva inzara aratora ibido y'amazi umuntu akoga agaca yirirwa kugira ngo aho wari gupfa n'umunsi ukazopfa ejo tubeshe n'ukuri twayiko- twayikora gake kuko no koga woga kabiri mu minsi itanu Eh, ubu uko yari ihari ko ari hajya kuri muzi indugumba gusa ninjya muzo nkatora ibumba nkambura impuzu nkagenda nkavoma nkaza nkoga abajejwe isuku muri ako gace nabo babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko ubu bafise amabomba ane ya rusengo amabomba atatu ava mu kuzimu hamwe n'ay'ishirahamwe ritabara imbabare croix rouge ribazanira buri munsi kugira ngo abo baba muri iyo site baronke amazi meza yo kunywa no gukoresha dusabe samimu icegera c'uwurongoye igisata c'isuku ngaho muri site sobere nawe ashima ko igisata arongoye mu vyerekeye isuku byifashe neza ukuri mu minsi iheze ibintu bijyanye n'isuku n'ukuri amazi twari twayabuze cyane mugabo aho dutereye akamo baragerageje nk'ukuri twaragerageje amazi ubu turayafise n'ukuri ego turafise ibijoro bitatu turafise n'amazi azanwa n'imodokari ya unicef ifatikanije na croix rouge turafise ndetse n'amazi y'ibombo ya regidezo baduhaye naho ha- hari ayandi ava ku mwega wo kwibarabara kw'ikaburimbo bataraheza kuhadushikanye mugabo amazi ubu turafise ikintu cy'isuku ubu turiko turagerageza ubu n'isawa n'ukuri turashima Samim Dusabe amenyesha ko ikibazo c'ibikoresho bifasha mu masuku arivyo bikiri ikibazo gusa akavuga ko yabimenyesheje abo biraba ibikoresho vrema nk'ibijanye nk'indobo amabido ndetse n'uburodipe kubuza turashira kuri ayo matwarete nk'abantu baba barutse mu matwarete usanga baraza akatwubakira gusa nti- ntibaduhe ibikoresho Jeremy Butoyi nawe arongoye iyo site Sober amenyesha ko iyo site igiye kongererwa n'ayandi mazi mu gukoresha imiringoti minini kugira ngo ntibazosubire guhura n'ikibazo co kuyabura Serive Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali aha niho dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi nta muremure usumba inkono umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiye imana inshuti mukomeje kudutega amatwi mu kanya ni ikiganiro cy'umuziki hano ku ijwi ry'amerika jye jeffrey mutagoma mwari kumwe kuri mikoro mbasezeyeho mbifuriza wikendi nziza
Africa unite, cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans, yeah.